mandanya kumviriza ijwi rya amerika risamira na washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda baramutse inshuti bakunzi muzindukanye natwe mu biganiro by'inogenekerezo rya mirongo ibiri na gatatu ukwezi kwa cumi na kabiri muri bibiri na cumi n'umunani mwumva ku mirongo migufi ya shotwaves kuri mwebwe mutwumva muri mu burundi mu rwanda turi kuri fm ijana kane n'ibice bitatu ijwi rya amerika turi no ku rubuga rwa interinete kuri wezi itatu akaburungu radiyo yacu voa akaburungu com no kuri facebook voa radiyo yacu ibiganiro bya kino gitondo biremeshejwe na joe diane ninahazwe muti twabateguriye iki turaza guhera ku makuru avugwa mu karere k'ibiyaga bigari azakurikirwa n'ikiganiro ejo saa kumi na zibiri aza ko ari dusangira ijambo amakuru tubafitiye muri kano gatondo tuyahere muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo ivugwamo amakenga y'abari mu mashyirahamwe adakiranira ibyicaro bya politiki batizera ku itariki ya mirongo itatu ya kuno kwezi yungurijwe ko amatora izokubahirizwa mu gihe abatavuga rumwe na leta bakomeje kuvuga ko batarota bemera ko iyo tariki isubira kunguruzwa bamwe mu bari muri ayo mashyirahamwe bavuganye na mugenzi wacu claude ganza munyamagana bavuze ko biramutse bibaye hashobora kwaduka akajagari nyuma y'uko komisiyo y'amatora ifashe icyemezo cyo gucuma amatora aho icyumweru kimwe ku mpamvu zirimo iz'ibikoresho bitaraboneka ubwicanyi n'icyorezo cya ebola kimaze iminsi muri teritwari ya beni sosiyete sivile yo mu mujyi wa goma ntiyizera ko ibyo komisiyo y'amatora ananiwe kwegeranya mu myaka isaga ibiri yabyuzuza mu cyumweru kimwe gusa bwana mario ngavo niwe uhagarariye sosiyete sivile mu mujyi wa goma ati biraduhangayikishije tubibona nko kudashyira ibintu mu buryo no kubura iteganyabikorwa rihamye abaturage bakeneye amatora abenshi muri twe tukimara kumva ko yegejwe inyuma twahise twibaza tuti ese icyumweru kimwe kirahagije ngo byose bibe byashyizwe ku murongo cyakora kuko twizera reka twemere ko bazi inshingano zabo kandi ko tariki makumyabiri n'umunani batazongera gutanga impamvu ituma bacuma amatora kwegeza inyuma amatora twabyakiranye agahinda n'ishavu sena igomba gukora inshingano zayo kandi ikamenya ko ifite abaturage idakwiye kubeshya nk'uko yabikoze mu bihumbi bibiri na cumi na gatandatu bibiri na cumi na karindwi na bibiri na cumi n'umunani bamwe mu bashyigikiye abatavuga rumwe n'ubutegetsi basanga gucuma amatora ari ubushotoranyi ku baturage kandi ko byongeye kuba ibyakurikiraho byaba bisharira icyizere cy'uko tariki mirongo itatu z'uku kwezi hazaba amatora nacyo kiri hasi kwiringira ko aya matora azaba n'iyi mikino ya seni n'ubutegetsi ewe nta cyizere mfite nk'umwe mu batavuga rumwe n'ubutegetsi ndizera ko natwe dufite uburyo bwacu tuzakoresha ariko tuzabikora mu gihe gikwiye duherekeje ikinyoma cya seni n'ubutegetsi gisatira iherezo ubundi tugashaka uko twavanaho kabila ku meza cyangwa ku gahato de gré ou de force amashyaka udps na unc yishyize hamwe mu cyiswe cap pour le changement hamwe n'ihuriro ramuka ntiyishimiye icyemezo cya sena cyo kwimurira amatora tariki mirongo itatu z'uku kwezi aho kuba tariki makumyabiri n'eshatu ariko avuga ko atazabura kwitabira amatora cyakora ko ubw'amashyaka udps na unc ngo aya matora yo ku itariki mirongo itatu aramutse atabaye baziyambaza ingingo ya mirongo itandatu na kane y'itegeko nshinga ivuga ko buri munyekongo afite inshingano zo kuburizamo umugambi w'umuntu cyangwa itsinda rifata ubutegetsi ku ngufu cyangwa kubukoresha mu guhonyanga ibiteganywa n'itegeko nshinga naho ku ruhande rwaryo ihuriro ramuka ryatanze marite fayiro nk'umukandida rivuga ko guhindura itariki y'amatora byari nk'umutego ku batavuga rumwe n'ubutegetsi kandi byateguwe mu butumwa jean pierre bemba na moise katumbi batanze moise katumbi yagize ati tariki mirongo itatu murabona ko begeje inyuma amatora ubwo bari bazi ngo tuzabyanga cyangwa dusakuze niyo mpamvu banyanyagije abasirikare ahantu hose twitegure nihataba amatora tariki mirongo itatu gahunda ni ukubirukana nta kindi amabwiriza tubahaye nayo amatora nataba ibyabo bizahite birangira ihuriro ramuka rivuga ko nyuma ya tariki mirongo itatu batazemera kongera gucuma amatora niyo byaba umunsi umwe ramuka inasaba seni gutanga umucyo ku itumizwa ry'izindi mpapuro z'itora nyuma y'inkongi yibasiye ububiko bwayo kinshasa ramuka isaba seni gutanga umubare nyawo w'imashini zatumijwe izishyuwe n'umubare uhamye w'izageze mu gihugu umubare mbumbe w'impapuro z'itora zatumijwe muri korea kumenya biro z'itora n'imashini mu by'ukuri zamaze kuhagezwa n'ibindi bamwe mu bakandida bavuze ko bakomeza kwiyamamaza kugeza tariki makumyabiri n'umunani z'uku kwezi mu gihe amatora ataregezwa inyuma byari biteganyijwe ko bisozwa tariki makumyabiri n'imwe z'uku kwezi claude ganza munyamagana mu burasirazuba bwa kongo kinshasa ku bw'ahandi ijwi ry'amerika mu burundi naho mu ntango zino ndwi ubushikiranganje buraba ivy'indero n'inyigisho bwaratanguje isekeza ryo kurwanya uguheba amashure no gutwara inda ku bigeme bakiri ku ntebe y'ishuri kimwe mu bigiye gukorwa kugira ngo ico kibazo kiranduranwe n'imizi harimo ishigwaho ry'abarezi bagiye kwitwa ba inasenge b'abana kugira ngo baze barabatura ingorane zitandukanye ibindi kwino nkuru tubaza mugenzi wacu mu kirundo jean bosco ndarurinze nk'uko bishyikirizwa na ihurihoze janine umuyobozi mukuru w'amashuri shingiro n'amashuri y'inyuma y'amashuri shingiro mu bushikiranganji bw'indero ku banyeshuri miliyoni zibiri ibihumbi amajana umunani na mirongo umunani na batatu n'amajana atandatu na mirongo indwi n'umwe biyandikishije mu mwaka w'ishuri uheze abagera ku bihumbi amajana abiri na mirongo umunani n'amajana atandatu na batanu barahevye mu gihugu cose ni ukuvuga ko abaharugwa ku bice icenda n'uduce mirongo indwi na dutatu kw'ijana bahevye umupfasoni ihurihoze aravuga bimwe mu bituma baheba amashuri haribonekeza ubukene mu miryango mugabo tukavuga tuti iyo simva yotuma abana baheba kuko ubwo rwaruka nyene rubandanije amashuri nibwo ruzoteza imbere iyo miryango ndetse n'igihugu cacu hari ku bigeme na cane cane inda z'ishushu batwara bakiri ku mashure zigatuma bahagarika amashuri yabo twabonye ko hariho uh, n'abaheba amashuri bakaza kwisumamwo mu bindi bihugu na cyane cyane mu ntara zihana urubibi na tanzania aho duhamagarira abavyeyi guhimiriza urwaruka gushika ku ntumbero biha kubera iryo sekeza ryo kurwanya guheba amashuri no gutwara inda ku banyeshuri ryahereye mu ntara ya kirundo umuyobozi mukuru w'amashuri shingiro n'ay'inyuma yayo avuga ko iyo ntara yaje ku isonga mu mwaka uheze mu kugira ibiharuro by'abana bahevye amashuri daniel macumi umuhanuzi mukuru wa buramatari w'intara ya kirundo avuga ko ibiharuro vyabonetse mu myaka itatu iheze bitari vyoroshe nko mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu ushira ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu bararenga ibihumbi cumi na bitandatu umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu ushira ibihumbi bibiri na cumi n'indwi bararenga ibihumbi mirongo ibiri uyu mwaka uheze naho nyine byari byoroshe abaheze amashure bose bavanganije abahungu n'abakobwa bararenga ibihumbi mirongo na kimwe ku banyeshuri b'abigeme baheba kubera batwaye inda gerard ngabonziza umukenguza amateka yatoye mu ntara ya kirundo abona ko umwanya bamara imuhira bonse ari munini ku bwiwe igiti gishobora gusubira kubakora mu jisho ku kijyanye kumwe mwavuga imyaka uwo mukobwa byashikiye atwara iyo nda mbese nibaza yuko byota ku myaka ibiri kubera iki gufata umwanya muto umwaka urakwiye kuko ugiye myaka ibiri azoba yacyukije yasubiyeyo ni ukuri ni risike kuko imyaka ibiri umwana w'umukobwa ari muhira ariko aronsa wa wundi yamurondera n'undi yamurondera aziba yamaze kumufatira aho njyewe n'ubundi n'amashuri barapfiruka uyu murezi avuga ko itegeko rikingira umwigeme ari ku ishuri ryojeho vuba kandi rigakurikizwa hagumye hasabwa yuko hobaho itegeko rifata umunyeshure muri fondamentale amashuri shingiro n'ishuri y'inyuma y'ishuri shingiro nk'umwana n'aho imyaka yoba arenze imyaka cumi n'umunani basaba rero yuko iryo tegeko nimba ritarabaho ko ryobaho rigiyeho naho rigakurikizwa w'icyo gihe ntaza gufatwa umwarimu wenyine na wa mudandaza na wa wundi akora ikindi kintu nawe ntaza kumufata cyo kimwe n'abamwigisha hagiye gutorwa vuba ku mashuri abarezi babiri bazokora igikorwa nk'icy'ababyeyi ku ishure nk'uko bishyikirizwa n'umuyobozi mukuru w'amashuri shingiro n'ay'inyuma yayo tuvuze umutante kore twomugereranya na senge w'umuntu mu muryango murazi kuva na kera ko umwana w'umwigeme yahanurwa cyane na inasenge kandi akumva ko amwizeye ashobora kumuhanuza ibimugoye nawe ni uwo musenga kumva ko ategerezwa kuba hafi y'umwana ni muri ya ntumbero rero yo gushimangira ya ndero yo haziye ntiherere mu miryango gusa ariko ibandanye no ku ishuri isekeza ryo kurwanya iheba ry'amashuri no gutwara inda ku banyeshuri rigiye kubandaniriza mu zindi ntara zose zigize uburundi hazoba guhanahana ivyiyumviro hagati y'abegwa bose n'ikibazo c'indero kugira bashobore gushika kwihangira mu kirundo mu buraruko bw'uburundi jean bosco ndarurinze ijwi rya amerika barakuze abamenyesha amakuru bacu mu burundi no muri congo kuri aya makuru adutororokanirije ndabibutse ko mubandanya kumviriza ijwi rya amerika risamira na washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda mu kanya duca tubandaniriza ku kiganiro ejo
turabasuhuje inshuti bakunzi ba radiyo ijwi ry'amerika by'umwihariko mwe bakunzi b'ikiganiro ejo ni ikiganiro mutegurirwa n'umuryango ejo youth eco hagamijwe kubaka amahoro arambye mu rwanda no mu karere k'ibiyaga bigari ubinyujije mu itangazamakuru ikiganiro ejo mugikurikira kuri radiyo ijwi ry'amerika ivugira ku murongo w'ijana na kane n'ibice bitatu fm mu mwanya nk'uyu njye mwumva kuri mikoro ndi nicole gira neza hamwe na mugenzi wanjye jean eme muhawe nayo jean eme nguhaye ikaze mu kiganiro urakoze cyane nicole nanjye mboneho akanya ko guha ikaze mwe mwese muduteze amatwi iki kiganiro gihagarariwe na nigena roje naho mizero crispin ari ku buhanga bw'ibyuma ibiyobyabwenge ni kimwe mu bibazo bihangayikishije u rwanda ndetse n'ibindi bihugu kuri ubu urubyiruko nirwo usanga ahanini ruri mu biyobyabwenge ndetse bikanabaviramo kurwara indwara zitandukanye wakibaza ute se niba benshi mu rubyiruko bafata ibiyobyabwenge imbaraga z'igihugu zaba ziri he uyu munsi turaza kuganira ku biyobyabwenge mu rubyiruko turaza kwibanda ku bana bajya mu bigo ngororamuco ariko ugasanga n'ubundi iyo bavuyeyo basubira mu biyobyabwenge turaza kurebera hamwe kandi impamvu zituma abo bana bavuye mu bigo ngororamuco basubira mu biyobyabwenge ndetse ariko n'icyakorwa ngo abo bana nabo basubire mu buzima busanzwe kuko ari bo mbaraga z'igihugu nshuti bakunze b'ikiganiro ejo turaza no kugira wa mwanya mwiza mukunda muri benshi wo kumva ikinamicunyira mu bandi ariko kandi nk'uko bisanzwe turaza no kugira akanya ko gusoma ubutumwa bugufi mba mwaratwandikiye ku kiganiro cy'ubushizi reka dutangirire ikiganiro cyacu mu karere ka burera twumve icyo abahatuye bavuga ku mikoreshereze y'ibiyobyabwenge mu rubyiruko ese hari impinduka babona ku bana baba baravanywe mu bigo ngororamuco ni mu nkuru twateguriwe na mugenzi wacu ariyeti nishimwe
igihe ukuntu mbibona mbona yuko iyo bavuyeyo nta gihinduka kinini cyane bitewe n'uko bari abantu baba barabaye adikitedi guhindura rero imyitwarire y'ako kanya ni ibintu bisaba porosesi ndende ariko wenda uko iminsi igenda iza ko bagenda bobotsaho igitutu ukabona umuntu arahinduka baca umugani mu kinyarwanda ngo igikenya nticyumva ihoni buriya biriya bintu byo kuvuga ngo bamushyize hariya buriya hahinduka uwagahindutse nkanjye hari umuntu nzi ni mama we wamujyanyeyo ngo agende bamwigishe barebe ko yahinduka ariko n'ubundi agarutse n'ubundi akora ibibi yaje akasubirana n'abantu yari ari kumwe nabo basangira bya biyobyabwenge arongera akabisubiramo nta kabuza ariko iyo avuyeyo hari ikintu yize akagira ibintu bimugira biza bya biyobyabwenge hari igihe bimushiramo neza hari abantu baza bakongera bakabisubiramo kwifata bikabananira bakabisubiramo ariko mu by'ukuri hari abahinduka cyane ariko sosiyete ntibyizere ko bahindutse kenshi ntabwo bahinduka kuko niba umuntu agenda amaze igihe yarabaye koronizi n'ibiyobyabwenge kugira ngo abireke ntabwo ari ikintu gihita kirangira bifata igihe kinini iyo bagarutse rero imirenge yabo ikashobora kubafasha bitewe n'ibyo bahigiye baraza bakaba abagabo bagasubirana ubuzima ariko iyo yaje hakabaho uburangare imiryango yabo ntibiteho ubuyobozi bw'inzego z'ibanze ntibubiteho barongera bagasubira ahubwo bagapfa nabi ugasanga barangiritse gusumba niba havamo n'umwe usubira mu biyobyabwenge ni wa wundi muri kamere ye atagira kwihangana ariko ubundi iyo basohotse ubona mu by'ukuri wa muntu wagiye agarutse agaruka ari mushya
nawe uduteze amatwi ushobora kudusangiza igitekerezo cyawe ku nsanganyamatsiko turi kuganiraho kuri uyu munsi ese wowe ubona ari iyihe mpamvu abana bava mu bigo ngororamuco bagasubira mu biyobyabwenge ni mutwoherereza ubutumwa kuri zeru karindwi kabiri umunani zeru kabiri umunani kabiri gatatu kabiri cyangwa mudusangize ibitekerezo byanyu mubinyujije ku mbuga nkoranyambaga zacu arizo facebook twitter na instagram aho wandika ijambo ejo yusi eko iyo umubyeyi ajyanye umwana mu kigo ngororamuco aba yiteze ko azavurwa agashyirwa kure y'ibiyobyabwenge benshi baba biteze ko aba bana bazagaruka barahindutse ndetse barahinduye n'uburyo bw'imitekerereze nyamara nubwo abaganga hari uruhare bagira mu mivurire y'aba bana ababyeyi nabo bafite uruhare mu gufasha aba bana bava mu bigo ngororamuco gusubira mu buzima busanzwe ni mu kiganiro twagiranye n'umwe mu bavura ibijyanye n'imitekerereze ndetse n'imyitwarire yitwa jean marie vianney zivuga ukuri nkaba nanjye ndi umukozi ukora mu kigo cya leta gifasha ababaswe n'ibiyobyabwenge huye rehabilitation center nkaba nkora nyine nk'umusakorojisiti impamvu zihari ziri hanze muri ino sosiyete nyarwanda ni nyinshi zituma abantu bajya mu biyobyabwenge icya mbere nk'ubu ababyeyi hari akazi mama arazinduka mu gitondo akajya gukora na papa bakagaruka saa kumi n'ebyiri bivuze ngo ntabwo bakibona umwanya wo kwita ku bana babo ikindi ni icyo twakwita ikigare icya mbere nyine ntiyabaswe n'ibiyobyabwenge ntago abakibasha kwitekerezaho icyo tubafasha ni ukwitekerezaho tukabigisha ingaruka mbi z'ibiyobyabwenge noneho tukabereka n'inzira nziza yabafasha kugira ngo babivemo n'urubyiruko ni amaboko y'u rwanda tubibutsa bya bindi byose ababyeyi batabashije kubibutsa hanyuma se iyo umuntu aje muri kiriya kigo amaramo igihe kingana giti biterwa biterwa aramaramo amezi atandatu aramaramo atatu nyine urumva iyo umuntu yabaswe n'ibiyobyabwenge ntabwo ashobora kubivamo uwo munsi kuva mu biyobyabwenge ni urugendo hari igihe usanga n'ubundi uwo mwana iyo ahavuye asubira mu biyobyabwenge ese ubona biterwa n'iki dufasha abo bana ariko ntabwo ari twe twenyine twagakwiye kubafasha hari ibiba byaratumye ajya mu biyobyabwenge iyo asubiye muri sosiyete rero akabisangayo noneho na ba bandi abana nabo nabo bakamutererana bituma yongera gusubira mu biyobyabwenge icyo nashaka kuvuga ni uko nyine abaganga bakora ibyabo byo gufasha umuntu kureka ibiyobyabwenge iyo babonye ari intambwe yateye yo kubireka bamwohereza muri sosiyete muri sosiyete ahurirayo n'ababyeyi be cyangwa se ababyeyi be bakuru be abo bavukana abaturanyi icya mbere nyine nk'abantu babana nabo baba bakwiye gutera intambwe ya mbere kugira ngo kumwitaho icyo twakwita nko mu cyongereza foro apu kumukurikirana ntibavuge ngo yavuyeyo ubu byararangiye nta kibikoresha rero iyo agezeyo agatereranwa nticyagiye nyine arongera akabisubiramo kuko icyamuteye kujyayo ntabwo bamufashije kugira ngo kikiveho burundu niki wakangurira sosiyete nyarwanda mu gufasha bari abana babaswe n'ibiyobyabwenge icya mbere cyagakwiye gukorwa rero ababyeyi bagakwiye kwibutswa inshingano zabo ku bana babo ko bakwiye kubitaho kugeza igihe bamenya ubwenge bwo kwitaho bakabarinda izo nshuti mbi zabo zituma bajya muri ibyo biyobyabwenge ikindi cya kabiri rero nimba aho kesi nyine ko byabacitse nyine bikarangira bakisanga yarabaswe n'ibyo biyobyabwenge ikiba gikurikiyeho ni ugufasha nabo abaganga gukurikirana uwo mwana wabo igihe cyose avuye muri rehabilitation center cyangwa mu bindi bigo bikurikirana babaswe n'ibiyobyabwenge niba umwana wabo avuye kwivuza ntibatere hagati mu ryinyo bavuga ngo yarakiza ahubwo ibyo batamuhaye bakaboneraho uko babimuha kumukurikirana kwirinda biruta kwivuza mugenzi wacu Hitimana david yaganiriye na bamwe mu bana bava mu bigo ngororamuco bakihangira imirimo benshi muri bo bakomeje ku kigare n'uburyo kibagiraho ingaruka mbi reka tubatege amatwi iyi mashini ishinzwe kugabanya imiryango no gusatura inota mikeya cyane imashini igira vuba vuba ntabwo agitenge aba ni bamwe mu bana bavuye mu kigo ngororamuco cya iwawa bibumbiye muri koperative yitwa united for development koperative udc mu magambo ahinnye iyi koperative ikora ibikoresho by'ububaji nk'utubati ibitanda intebe zo mu nzu n'ibindi bitandukanye kwibumbira muri iyi koperative ngo hari inyungu babikuramo hamwe n'ibintu bifatika bamaze kugeraho inyungu dukuramo ni uko akenshi tutabona umwanya wo gusubira guhura guhura na za nshuti mbi twari turi kumwe nazo mbere tukaba turi aho ngaho turi kumwe na bagenzi bacu turi kwifatanya turi kwiteza imbere ibifatika amaze kugera noneho ni uko nongeye ubumenyi navanye ku ishuri nashatse umugore umugore n'umwana mbere ntabwo nari ndi umuntu watereta umukobwa cyangwa mbe natinyuka no kumuvugisha ariko ubu ngubu ndubatse mfite umugore n'abana babiri kandi sinkodesha nariyubakiye inzu yanjye irimo umuriro mbese nta kintu navuga ko nabuze cyangwa se leta yacu yatwimye ahubwo twebwe ubwacu nitwe tubura ubwenge bwo kuza ngo dushyire hamwe dukore ahagana ku isaa yine za mu gitondo nibwo nari nsesekaye mu karere ka rubavu aho iyi koperative ikorera ikirere gihehereye ndetse n'umuyaga mwiza uturuka mu kiyaga cya kivu nibyo biranga aka gace ndimo aba basore turi kuganira bibumbiye muri iyi koperative bavuga ko amasomo bahabwa baba bayakuye ku ishuri ahubwo ko abantu bagakwiye guhindura inyito bayita ko baba baragiye mu bigo ngororamuco aha kandi barakomeza batubwira impamvu babona itera bamwe gusubira mu biyobyabwenge nyuma yo kuva kuri iryo shuri yavuye nk'ariya yabisa ngo yirinde za nshuti ze babanaga muri bwa buzima bubi ahubwo ashaka uburyo yasatira ba bandi bakora icyo yize kugira ngo bashe kumufasha akomeze akore icyo yize aho kugira ngo asubire guhura na ba bandi bibanaga basangiraga ibiyobyabwenge icyo gihe iyo mwahuye bahita bongera kukwica mu bwonko ugashiduka wasubiye muri bya biyobyabwenge abagera kuri makumyabiri na batandatu nibo bibumbiye muri iyi koperative ya udc barindwi muri bo nibo bavuye muri iki kigo ngororamuco cya iwawa bakaba baragize uruhare mu gutangiza iyi koperative ikorera mu gakiriro ka mbuga ngari mu karere ka rubavu muhoza omari ni umwe mu bavuye muri iki kigo cya iwawa akaba n'umuyobozi mukuru w'iyi koperative aha musanze mu yindi sare nini irimo amamashini atunganya imbaho agera ku icumi urumogi n'ibindi biyobyabwenge ni bimwe mu byo yateye umugongo ibindi aragira ati hari abo mbona byateje imbere ko nanjye ubwanjye niheraho ko nkurikije uko nari meze byanze bikunze urabona ifoto y'umuntu uri mu biyobyabwenge ibiyobyabwenge n'umuntu wabivuyemo urabona ko ifoto mfite ntabwo ari umuntu ukiri mu biyobyabwenge ko wenda urwego rugaragara kuba naramenyekanye ko naretse ibiyobyabwenge mu rwego rw'igihugu nicyo cya mbere nkesha mbona ko nagezeho aba basore kandi bishimira ibyiza bagejejweho n'ubumenyi bakuye iwawa ko ngo ubu byabagize icyo batagombaga kuba iyo bagumya kunywa ibiyobyabwenge barakomeza bagira ibyo babwira abava kuri aya masomo bagapfusha ubusa ubumenyi bavanayo twebwe icyo twababwira ni uko baza tugafatanya tugashaka icyatubesha imbere icyateza imbere ndetse n'abana tuzabyara
nimugire amahoro nshuti bakunze b'ikiganiro ejo by'umwihariko ikinamico nyiramubande njye nitwa hamida mukundene mbahaye ikaze muri aka kanya duherukana agakuru ngo yiteguye kuba se w'umwana minyoni yabyaranye na kiduhe papiyasi nawe nyuma yo kuryoherwa n'inzoga z'ubunuka mama yusufu kubera amabanga baziranyeho yumvaga kumutereta byashoboka reka ntangire umwiyumvire
kuri mbabazi wanjye nkunda cyane kandi mpora nifuriza amahoro y'imana uraho Mm. bose hano sinari kuvuga ngo mwiriwe ra ko duherukana kuvugana vuba reka nkosore Mm. amahoro y'imana abane nawe kubera ukuntu rwose imiryango yacu ikomeje kutunaniza ndashaka ko uzaza wapakiye ibyambarwa byawe nanjye namaze kwitegura no kubipanga tukazacika imiryango tukiyambukira kandi nzi neza ko aho tuzajya nta n'umwe uzahamenya ngo aze kudushaka ikindi kandi ni uko ibizadutunga nzakoresha iyo nari nateguye gukwa ndetse n'ay'ubukwe ubundi twibanire ubuziraherezo aho batazadutera hejuru mu kondwa uwawe abana bizu ihoya niyi
ariko haba ngo gutishwa neza urwo rupapuro hano zana buri wese zana urwo rupapuro ntese uru nguru uru rupapuro urabona atari urwo na- na- na- nateranijeho ibyo nzajya kurangura ejo arangura Eh.
umva haba sindi umwana wo kubeshya ibyo usomaga byose nabyumvise urabona utarazwe n'uriya mukobwa ko gusa papa uriya mukobwa rwose ntiyanduze atakuroga gusa ndamukunda kandi nawe ndabizi arankunda ubu njyewe papa wawe nirirwa nicwe n'inyota utaryamanye amafaranga ngo wayagokana gukoresha ubu utampamo na bitanu ngo nigurire n'agacupa nkagutomera
mama yesu mama yesu yigira hino mubwira ariko buriya ugira ngo impamvu nkunda kuza hano eh? si uko nkwemera njyewe eh? yigira hino mama yesu Oya naje rwose ngaho ntumayero mbona uko nakira n'abandi
oya wigenda bariya bose ni abasenzi yewe nanabikirira bagasohoka ariko tugasigarana hano twebwe uranyumva nako nasoronga agasigara nkanamuperezanta edaye yego ndabyumva yego ariko kandi nyine nta n'impamvu z'uko twasohora abakiriya mu kabari bigaragara nabi rwose
Oya papi ariko se nawe reka kumukabakaba dore ahantu hose bari kubibona
uratangiye nawe kunsha mu ijambo kandi yewe uyu mugore dufitanye amabanga akomeye urabyumva ikindi nacyo yewe papiyasi ndamukunda kandi nifuza ko yazambera umugore w'ubuziraherezo ariko se koko niko papiya ntabwo yiyubashye kuko ukagira imana we urabona iri soko ryose hmm? waramenyesheje abantu nteza abantu ubwo si byo uvuga n'ejo uzabisubiramo nakomeje rwose njye papiya kandi mama yesu nujyaga njyewe nzamena amabanga yose mfite nakureka nze nkwereke
nka gahoro wa gakobwa we.
biteze ko urimo gutuka umwana shambege aka kantu karanyonka kagakurura neza nkabyumvira mu bwonko
ariko nawe urabeshya ubwo se umwana ni gute yakonka ukabyumvira mu bwonko shambege byihorere nyine karakurura bikambabaza kubera ko gakurura cyane kandi nawe urabona ibere ryanjye ukuntu ari rito ntaririho
ariko uzi ko nari nzi ko umubyeyi yonyeje afite ibere ringana gutya atakonsa ngo abone amashereka ahubwo se ubwo arimo arimo nyine na menshi kubi uko ringana n'amashereka mfite ntibihwanye pe none se mbege gakuru muheruka kuganira wapi iyo tuganiye arambwira ngo mba ndi kumwinjirira bya tasi ubwo nanjye naramuretse pe kubera iki se umbajije gutyo minyu sha ni birebire nzakubwira ahubwo mfasha bebe gato njye kwiherera
yo yo bebe yo uri keza eh eh eh eh icecekere babaraje minyo minyo wowe ufata ibyawe mbabare rubanguke dore kanani harimo no kuri minyo minyone
mukagatsimbanyi ka ntengo ati irwo hejuru na ruhiza burya ninjye mutetsi wa mbere ariko se ko umuhungu we habana atangiye gusaba imbabazi kujya aho bazabana ubuziraherezo inkuru y'urukundo rw'abana izarangirira iki gice mumaze kumva cyanditswe na muhire marcel naho mizero crispe niwe wafashe amajwi aranayatunganya reka tubararike kutazacika ikinamico nyiramubande y'ubutaha mugire amahoro njye na rihamida mukundene
nshuti bakunze b'ikiganiro ejo reka duhe umwanya mugenzi wacu christelle w'icyeza maze atugezeho ubutumwa bugufi mba mwaratwandikiye ku nsanganyamatsiko y'ubushize ikaze christelle
reka nkubwire kurikira ikiganiro ejo kuri radiyo ijwi ry'amerika ni ku ijana na kane n'ibice bitatu fm
bagenzi banjye barakoze kuma ikaze rero mwebwe bakunze b'ikiganiro ejo tugeze muri wa mwanya twari kubanyura mu tumamo wa mwaratugejeje mu gutangira nabibutsa ko tugiye kugaruka ku butumwa bw'ikiganiro cyavugaga ku mikino y'amahirwe izwi nka betting reka ubutumwa mwatugejejeho tubuhere kuri hakuzimana samuel yavuze ko betting ari ikibazo gikomeye ku rubyiruko ati we yamaze imyaka itatu muri betting ariko yageze aho yifuza no kwiyahura ndetse atakaza n'akazi ngira amahoro eric uherereye mu karere ka gakenke yagize ati ndagira inama umuntu utekereza ko beti ari izamukiza nasubiza amerwe mu isaho ayo mahirwe ya beti si aya bose ahubwo kugutera ubukene bukabije bukuviramo n'umwuga wo kwiba ahubwo umuntu wo kugana inzira ya beti yakwihangira umurimo naho fabien uherereye muhanga yavuze ko betingi iyo yahiriye umuntu imugeza heza atariko nanone ni amahirwe kuko ihombya benshi kubw'ibyo betingi yagakwiriye kwitonderwa dukomereze kuri vedaste uherereye ku ruyenzi aho yagize ati ku rubyiruko irikoresha mbona nta kibazo mbibonamo ati kuko amahirwe iyo uyafite uyakoresha neza uwiringiyimana jean claude uherereye muhanga yunze mu rya mugenzi we avuga ko imikino ya betingi kuyigana ari ukubanza ukabitekerezaho ati kuko ushobora gushyiramo amafaranga ukayahomba ubukire wari ukurikiye bugakurikirwa n'ubukene wikururiye bune rero no kubabwira ko mwese muhawe ikaze mu gutanga ibitekerezo byanyu aho mushobora kwifashisha nimero ya telefoni igendanwa ariyo zeru karindwi kabiri mirongo inani makumyabiri n'umunani makumyabiri na gatatu kabiri ndetse no ku mbuga nkoranyambaga haba kuri facebook cyangwa kuri instagram aho mujya hashakirwa mukandikamo ikiganirisho iradukunda jean dodier uherereye induba yagize ati inama nagira urubyiruko ku byerekeye imikino y'amahirwe ni ugucenga duke dufite twavuye mu mbaraga zacu n'indi mirimo dukora kuko biriya bishobora kugutera no kwiba eteni ntezi yaremye ndetse na ezekeri ubutumwa bwanyu twarabubonye kandi mwarakoze cyane mukomeze mwohereze ubutumwa bwanyu tuzabuheraho mu kiganiro cy'ubutaha
reka rero dushimire mugenzi wacu christella uwikeza umaze kutugezaho ubutumwa muba mwaratwandikiye ndetse tunabashimire inshuti bakunzi b'ikiganiro ejo mudahwema kutwereka ko muri kumwe natwe mukanatwohereza ubutumwa ku biganiro tuba twarabagejejeho namwe mudukurikiye nimudusangiza ibitekerezo byanyu aho mwandika ubutumwa bugufi kuri zeru karindwi kabiri mirongo inani makumyabiri n'umunani kabiri gatatu kabiri cyangwa mukadusanga ku mbuga nkoranyambaga zacu arizo facebook twitter na instagram aho mwandika ejo yufu eko mu ijambo rimwe rifatanye njye mwari kumwe kuri mikoro na regime muhawe nawe na mugenzi wanjye nicole gira neza mukomeze munogerwe na gahunda za radiyo ijwi rya amerika mukomeze kugira ibihe byiza ikiganiro ejo naho ubutaha
ijwi rya amerika turabandanya ibiganiro tubafitiye mu kirundi n'ikinyarwanda diane nahazuye twari twazindukanye ndabikebanure ndabifuriza kubandanya mururanirwa mu banyu no mu byanyu sindabasize mwenyene ndabasigaranye bagenzi banje mu kiganiro dusangira ijambo